Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akkam ooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaanii. Magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata onkoloolessa 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa tokko bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu hambaf kaaduu mordaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii uummata Oromootii fi gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti darbina oduu har'aa kan nutti himtu jaallanneedha.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo barnoota Itoophiyaa keessaa kabaatii eebilaa hanga waxabajjii gidduu kan ilaaleen tokkummaan mootummootaa gabaasni baase akka agarsiisutti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiraachuun caamaa fi sadarkaan hanqina nyaata biyyattii keessaa dabalaa deemuun carraa barnoota daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa geessisuu itti fufeeraa jedheera. mootummoonni bulchiisa naannolee garuu rakkoo beelaa fi hanqina nyaata daa'immanii mana barumsaa keessatti isaan mudatu furuudhaaf. sagantaalee soorataa yookiin nyaataa mana barumsaa guddisuuf akkasumas lakkoofsa kanneen barnoota addaan kutanii hir'isuu kaayyoo godhachuudhaan hojiirra oolchaa kan jiran ta'uu gabaasi kun hubachiiseera. bulchiisa naannoo oromiyaa fi naannolee uummattoota gama kibbaa akkasumas bulchiinsi dirree dawaa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka himanitti daa'imman mana barumsaatti deebisuuf sagantaalee nyaata mana barumsaa keessatti hojiirra oolchaa akka jiran ibsaniiru gamtaan afrikaa biyyoonni miseensa isaa ta'anii fi michoonni isaa kan misoomaa ta'an. daa'imman gara mana barumsaatti deebisuuf carraa nyaata mana barumsaa tattamaan akka deebi'uuf tarkaanfii akka fudhatan gaafachaa tureera jechuudhaan addis shakkol gabaasee jira. manni murtii magaalaa baahar daar abbootiin alangaa obbo zammana kaasee irratti guyyaa kudha shan keessatti manna akka dhiyeessan ajajee jira. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo amaaraa zammana kaasee to'annaa jala ooluusaa kan beeksise baatii darbe ture. zammaneen gareewwan seeraan ala hidhatan gurmeessuu fi jeequmsa kakaasuu akkasumas wantoota birootiin shakkama jedhamuusaa abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. mootummaan federaala itiyoophiyaaf mootummoonni bulchiisa naannoo amaaraa inni baahirdaar keessa jiru miseensonni garee hidhattoota seeraan alaattiin jedhan hangi tokko garee faannoo dhugaa jedhamu jalatti socho'aa jiru jechuudhaan himatu. zammana kaasee miseensa garee hidhannoo adda gootota itiyoophiyaa jedhamu ka ture yoo ta'u bara 2015 immoo ginboot torba waliin walitti dabalamuudhaan adda kana hundeessuun eertiraa keessa ka turan yoo ta'u innii fi qabsaa'onni biraa bara 2018 gara biyyaatti deebi'an. reeffi godaantota saddeetii kanneen lammiilee tuuniziyaa torban lamaaf dhabaman jedhamee yaadamu wiixata kaleessaa handaara galaanaa biyya afrikaa kaabaa irratti argamu jaarmayaan baatii diimaa ibsee jira namoonni to'annaaf dooniin galaanarra deemaa turan wiixata kaleessaa ganama reeffa godaantota saddeetii qarqara zaarziis kan bidiruun isaanii torban lama dura itti liqimsamte jedhamee yaadamurraa argatan jechuudhaan itti gaafatamaan baatii diimaa kan medanin moongi siliim dhaabbata oduu ajaansi firaansi pireesiif ibsaniiru namoota du'an kana. eenyummaa isaanii adda baasuu fi saamuda dna fudhatamuusaas ibsaniiru. tuuniziyaan odola xaaliyaanii lampaduuzaarraa gara kiiloomeetira 130 qofa fagaattee kan argamtu yoo ta'u yeroo dheeraaf namoota hookkaraa fi hiyyuma dhiyeessuun ardii afrikaa keessaa gara awurooppaatti baqataniif karaa ittiin ce'umsaa taatee turte miidiyaan naannoo akka gabaasetti bidiruun yeroof ittiin ce'umsaaf gargaaruuf naannootti hojjetame kun daa'ima dabalatee godaantota 18 feetee turte guyyoota 15 dura baduu ishee gabaaseera akka dhaabbati daangaa gamtaa awurooppaa firoonteeks jedhamu jedhutti gama galaana meeditiraaniyaan giddugaleessaa kanaan baatii amajjii qabee hanga adoolessa gidduutti godaantota kuma afurtamii lamaaf dhibba shanii ol ta'an karaa ittiin ce'an yoo ta'u kunis ji'oota torban jalqabaa ka bara kuma lamaaf digdamii tokkoo waliin wal cina qabamee yeroo laalamu dhibba keessaa harka afurtamii afuriin dabaleeraa jedhameera. kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhiironni lammii masrii kudhan waraana arabaaf israa'el kan bara 1973 tti gaggeeffameef qophii yaadannoo qopheessuuf yaalan jechuudhaan abbaan murtii saa'udii wiixata kaleessaa hidhaa hanga waggaa 18 murteessuusa firoonni jaraa lama dhaabbata oduu ajaansi firaans pireesiif ibsanii jiru. namoonni garee sabxiqqaalee nuubiyaa masriirraa ta'an kun garee shororkeessotaa hundeessan jedhamuudhaan kan yakkaman ta'uu fi kunis irratti mirkanaa'eera jedhamuusa firoottan keessaa tokko sodaa haaloo ba'iinsaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafate dubbatee jira dhiironni lammii masrii ta'an kun jalqaba onkololeessa bara 2019 sagantaa yaadannoo kana qopheessuuf yaaluu isaaniif kan hidhaman yoo ta'u waggootii sanaan duraa darban keessatti. rakkoo tokko malee sirni yaadannoo kun gaggeeffamaa ture jedhameera sana booda himannaan irratti tuun dhiyaatiin muddee bara 2019 gadhiifaman achiis baatii adoolessa keessa immoo deebisanii to'annaa jala oolchan amnesty international dabalatee jaarmiyoonni kabajamuu mirga namoomaaf falman kanaan dura dhiironni kun akka gadhiifaman duula gaggeessaa turan amnestiin ibsa bara darbe baaseen. soba dhugaa fakkeessuun himata irratti baname balaaleffatee jira. Haleellaa misaayilaa Raashaan magaalaa galma mootummaa Yukireeniif magaalota biroo guutuu biyyattii keessatti raawwate hordofuudhaan pirezidaantii Yukireen Vilaadimir Zelenskiy walgahii gama marsariitiin kibxata har'aa hoogganoonni biyyoota duroomanii torba gaggeessan irratti dubbachuuf jiru. Walgahii kana sa'aatii muraasa dura tajaajilli balaa tasaa mootummaa Yukireen. zaaprooshiyaa keessatti haleellaa misaa'ilaa haaraa danuun gaggeeffamuusaa fi yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamuu gabaaseera keevii fi naannolee birootti sagaleen akeekkachiisa haleellaa qilleensarraa dhaga'amaa jira bulchaan magaalaa leviiv haleellaan misaa'ilaa achitti gaggeeffame tajaajila humna elektiriikaaf bishaanii addaan kutuu dubbatan. iraan kibxata har'aa naannolee kurdootaa akka biyyattii dhiyaa keessatti mormii ka'e irratti tarkaanfii fudhattu cimsitee jirti mormiin kunis sababaa shamarreen ganna 22 poolisii naamusaa dheekkamsiistee to'annaa jala oolte du'uu isheetiin kan ka'ee jedhu rogeeyyiin gareen mirga namumaa amnestii intarnaashinaaliif gorsaan nageenya biyyoolessaa kan waayit haawus hookarri kun namoota du'a shamarree sanaan mufatan irratti qiyyaafachuusaa qeeqaniiru. mootummaan iraan shamarreen sun haala hamaan akka hin ilaalamne cimsee ka dubbatu yoo ta'u maatiin ishee garuu qaama isheerra madaa'uu fi mallattoolee reebichaa agarsiiseeraa jedhu oduun ammaaf qabnu kanuma.
galatoomi jaallanne hordoftoota keenya gabaasaan oduu ispoortii fiqiruu kidaane guyyaa kaleessa biyya faransaay keessatti umurii isaa waggaa 87 tti addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa beekameera fiqiruu kidaane waggoottan 50 olii gaazexeessaa ispoortii ta'uusaatiin qofa hoggansa koonfedereeshinii kubbaa miilaa afrikaatii fi koree olompikii addunyaa keessa nama tajaajilaa turedha biyya keessattis barreessaa federeeshinii biskileeta itoophiyaa ta'uudhaan tajaajileera waldaa gaazexeessota ispoortii itoophiyaatii fi afrikaa hundeessuudhaa fi hogganuudhaanis nama tajaajila kenneera fiqiruu kidaanee yeroo tokkos sagalee ameerikaatii fi nama gabaasaa turedha hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaanuutti ceena. Itoophiyaa keessatti daa'imman umuriin isaanii guyyoottaa fi ji'ootatti lakkaa'aman tajaajila fayyaa gahaa dhabuudhaan hanqina hubannoo hawaasaatii fi akkasumas kunuunsa gahaa dhabuu irraa kan ka'e gara daa'imman dhibba sadii fi digdamii afur ta'an guyyaatti waggaatti akka du'anu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Du'a daa'immanii kana hambisuudhaaf wal'aansa kunuunsa gahaa ta'es kennuudhaaf akka hojjechaa jiru dubbatanii deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajee Dhuguma Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Itoophiyaa keessatti daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu lubbuudhaan dhalatan kuma tokko keessaa soddomi sadii akka du'an ministeerri fayyaa ibseera. Guyyaa tokkotti daa'imman umuriin isaanii waggaa tokkoo gadii dhibbi sadiif digdamii afurii ol akka du'an ibsaniiru. Ministeera fayyaatti daariktarri fayyaa haadholiif daa'immanii Dr. Masarat Zalaalem du'aatii daa'imman kanaafis sababa waan jedhan ibsanii jiru.
ዘጠኝ ወር ሳይሞላቸው የሚወለዱ ጨቅላ ህጻናት የሚከሰተው እንከን ነው። እክል፣ የጤና እክል፣ የተነፋፈስ ji'a sagal osoo hin guunne kan dhalatan daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu irratti rakkoo fayyaa qaqqabudha. Infeekshiniin garaagaraa afuura baafachuu dadhabuun ukkaamamuu fa'i. Kun sababoota ittiin lubbuun daa'imman kanneen darbu keessaati. Keessumaayyuu immoo daa'imman afuura baafachuu dadhabuun ka'umsi isaa haadholiin yeroo miixuun isaan qabu yeroodhaan dhaabbilee fayyaa deemuu dhabuu. ciniinsuun isaanirra turuu erga dhaabbilee fayyaa gahaniin boodas tajaajila gahaa argachuu dhabuu meeshaaleen gahaan dhibuun lubbuun daa'imman kanaa akka darbuuf sababadha. Egaa kanaaf furmaata ta'a jedhamee hospitaalota saddeettama keessatti sadarkaa biyyattiitti yeroo ammaa xiyyeeffannoon addaa itti kennamee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaaf kan oolu meeshaaleen guutamanii akkasumas ogeeyyiin fayyaa leenji'anii hojiin eegalamee jira. jedhan Dr. Masarat. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dursummaadhaan xiyyeeffannoo kan itti kenne keessaa tokko du'aatii daa'imman umurii waggaa tokkoo gadii hir'isuu fi hambisuudha kan jedhan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhugumaa yeroo ammaas sadarkaa guutuu biyyattiitti hospitaalota saddeettama keessatti meeshaalee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaatiif oolu guutamee ogeessonni fayyaa tajaajila wal'aansa kanaa kennuu danda'an leenji'anii hojiin eegalameeraa jiran du'aatii daa'imman kanaa kan yeroo ammaa kuma tokko keessaa soddomii sadii ta'e kana bara kuma lamaaf soddomatti kudha lamaan ga'uudhaaf hojiin eegalameera jechuun biirooleen fayyaa kan naannoleerra jiranii fi hospitaalonni waltumsuudhaan xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Dooktar Masarat gama isaaniitiin kutaalee biyyattii bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiru keessatti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii addaan citu ibsaniiru.
በጸጥታ ችግር በአንዳንድ ቦታዎች እንዲሁም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ጦርነት ይሁን የጸጥታ ችግር ሲከሰት የሚጎዳው እንግዲህ የህብረተሰብ ክፍል ነው። የሚጎዳው ጤና ነው።
Bakka adda addaattis ta'e kaabaa biyyattiitti rakkoo nageenyaanis ta'e waraanni yeroo mudatetti kan miidhame qaamolee hawaasaati. Kan miidhame fayyaadha. Kanaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'aniiru. Saamamaniiru. Tajaajila kennan addaan kutaniiru. Kun ammoo kallattiidhaan hawaasa naannawaa sana jiruuf miidhaadha. Haadholiin tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argachuun rakkisaa ture. Daa'imman talaallii argachuu qaban hin argatiin hafaniiru. Tajaajilli fayyaa kan biroos akka addaan citu ta'eera. Kanaaf miidhaan gahe guddaadha. Miidhaan gahe hangam kan jedhu ibsuudhaaf dhaabbileen manca'anii fi miidhaan qaqqabe qoratameera. Kanafanis yeroo itti aanutti qoratamanii qorannoon isaa yeroo xumuramu uummataaf kan ifa goonu ta'a. jedhan Dr. Masarat. Uummanni waa'ee fayyaa daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu hubannoo akka argatu ogeeyyiin fayyaas xiyyeeffannoon kunuunsaa fi wal'aansa barbaachisu akka daa'imman kanaaf kennan taasisuudhaaf qaamolee hundi tumsuu qabaa jechuunis gaafatanii. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahe Daamxoo Finfinneerra.
torban lama asii godina gujii aanaa gumii ildaalootti dhibeen qaama afuura baafachuu yookiin immoo argansuu mudataa jiru lubbuu nama lamaa galaafatee namni dhibba torbaa olii ta'an immoo rakkina kanaan qabamanii jiru. Obbo Galaanaa Xilaayee itti gaafatamaan waajjira hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasa gujii waan dhimma kanarratti waan dubbatan qabu daawit galmoo daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba ittaanii dhiyaata.
Akka waajjirri fayyaa godina gujii jedhetti dhibeen qaama argansuu namootaa miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee torbee lamaa ol taree jira. Obbo Galaanaa Xilaayee itti gaafatamaa waajjira hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa godina gujiiti. Isaanis dhibeen kunini godina gujii aanaa gumii ildaalloo ganda malkaa gubaa jiraattota qe'ee irraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu isaa himanii jiran.
Namoonni lama lubbuun isaanii darbanii jiru. Dhagaa kananiifis guyyaa lama qaamota asii hordofaniifis qaamotii biiroofiis dabarsaa turre. Namoota lama keessaa daa'imni jalqabaa kan ta'e hanqina nyaataa cimaa qaba. Akkasumas qufaa cimaa qaba. Nimooniyaa kan fakkaatu kana qaba. Isaan wal qabatee komplikeeshin ta'e fiigin sun boodarra daa'imni sun du'eera kan jedhu nu taasanii. Kan biraa nuti dubartii gannaa waggaa digdamii lamaatti kanatti ture. Isheenis akkuma kana qufaa cimaa qabdi. Deebi'ee immoo dhukkuba gubaa cimaa qabdi. Malaariyaa gaafa teessi godhan yookiin qorannoon abraa malaariyaa buusaa taasifameeti. Pozitiividha jechuudha. Malaariyaadhaan pozitiividha. Kanaaf ogeeyyiin achi jiran akka waatii haadha kanaatiif sababni kan ta'u malaariyaa akkasumas immoo fiiber nimooniyaa jedhamees kan isaan nu kaasan yookiin anspecified upper respiratory tract infection yookiin dhukkuba yeroo argamsu yeroo faddan baane jedhameeti kan nu gabaasan.
Obbo Galaanaan ammas buufata baqattootaa namoota kuma shan ol qabu ka'a. Malkaa gubaatti argamu keessaa namoonni dhibba afurii fi kudha torbaa ol dhibee kanaan qabamuu eeranii hojjettoonni fayyaas akka dhibeen kun qubattoota hin miinee fi hojjechaa jiraachuu eeranii jiran.
Namoonni walitti baay'atanii bakka tokkotti waan jiraniif namoota kana walirraa tursiisuun beeyladoonnii fi namoonni gargar ba'anii akka jiraatan kana kana gochuun hojjetamaa jira. Bakkuu qorichaa dhabuuti wal qabatee naannoo sanatti qorichi dhibbaa hin turre kanas dhagatan da'anitti. karaa keessan karaa gujii lixaatiin naannanii karaa boorana keessan qoricha argatanii isaan bira qaqqabee jira kunis gahaa miti ammas qoricha kana qaamota garaagaraa biiroon fayyaa oromiyaas kan fudhaan jedhanii ammas qaamonni kana fuudhuuf deeman jiru dabalataan dhaabbanni paartinaroonni yookiin qooda fudhattoonni godina keenya keessa isaan kana nu deeggaruu fi isaanis qorichoonni nu kennaa jiranii jiru kanas kan kennaafii jirrudha.
Ka'umsi dhibee kanaas namoonni horii manaa waliin bakka takkatti hedduminaan qubachuu ta'uu malaa erga jedhaniin boodas dhibichis qaama ergansuu namaa kan gara olii jiru kan miidhu ta'us dubbatan.
Qorannoodhaan waan adda hin baafneef dhukkuba argamsuu yeroo kan adda hin baanedhanis kan nu gabaasaa turani. Gaafa mallattoolee isaan nutti iman ilaallu naannoo niimooniyaa kanatti dhiyaataa qufaa qabu akkasumas waraansa qomaa jalaa ni qabu. Ni dadhabsiisa. Deebi'ee immoo namoota tokko tokko irratti dhagna gubaan ni mul'ata. Mataa bubuun ni mul'ata.
Jiraattonni garuu dhibee kanattis dabalataa dhibeen koleeraa fakkaatu mul'ate akka jiru biyya itti manii jiran. Dabalatas namoonni dhukkubsatee jiran kun naannoo sana nageenyi ga'aan waan hin jirree fi tajaajila fayyaa ga'aa argataa hin jiranii jechaanis biyya itti dubbatanii jiran.
Aanaan suni rakkoo nageenyaa fi namni magaalaa nageenyaa silaachii jala bulan yaalamuu hin danda'an. Sababa rakkoo nageenyaa gamtuu jiru hubatii yaalamuu waan hin dandeenyee fi armaanii galaan daawwaa kanan taakkanii gaddamalfa. akka gubaarra aana keenya godina boorana aanaa waachilleessitti dhufanii armaan yaalamuu jiran namootachi dhukkubsatan. Namni sun lakkoofsaanii dhibeen kunan jalqabe tokko tokkoon duraan namni dhufa ture namni kunan baay'inaan akka torba yeroo akka torbaan lama lageesse namni immoo dhibamee as dhufa gamma afurtam laga'e.
Obbo Galaanaan garuu caasaan fayyaa aanichaa amma hojiitti deebi'ee jira jedhu.
Bakkatti deemeera hojjettoonni isaanis duraan kan gara magaalaa nageelleetti dhufanii turan hundi isaanii bakkatti deebi'anii garuu rakkoo guddaa kan ta'ee jiru buufataaleen fayyaa ta'anii xiqqoo sababa nageenyaaf wantoota garaagaraatiif waan miidhamee turee fi meeshaaleen garaagaraa kun akka duraanii miti jechuudha. Hanqinni guddaan jira. Isa guutuudhaaf immoo qaamota garaagaraa biiroolleen dabalatee hojjetamaa kan jiruu fi ammas kan itti deemamaa jiru jechuudha.
Obbo Galaanaan qubattoonni kun hanqina nyaataa kan qaban ta'uu himanii dhibeen koleeraas naannoo buqqaatonni kun qubatanii jiranitti akka hin mul'annee fi waajjirri fayyaa godina gujii of eeggannoo malu taasisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalmuu Daawit Finfinneerraa.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka koovid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun hin dagatinaa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ayyaanni irreecha hora ayyeetuu yookaan hora amboo sanbata darbee magaalaa amboo keessatti kabajamee jira. Irreechi hora amboo jaarraa tokkoo fi walakkaa dura addaan citee kan turedha. Yeroo jalqabaatii fi baranaa kan kabajamee jedhameera. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Acaaluu Gammachuu bakki irreechi hora Amboo itti kabajamu ni misoomaa jedhaniiru naakoor malkaa gaalabaasa dabalataa qaba.
Irreechi hora Amboo yookaan hora Ayyeetuu magaalaa Amboo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2015 kabajame. Irreecha hora Amboo kana irratti hirmaachuudhaaf jiraattotni magaalaa Amboo fi keessummootni iddoowwan garaagaraa irraa dhufan akka kanatti dhiichisaati kan gara hora Ambootti qajeelan. Abbaan Gadaa Tuulamaaf barreessaan gumee abbootii gadaa Oromoo, abbaa gadaa goobana hoolaa akkasumas abbootiin gadaa kanneen biroo haala kanaan irreecha hora amboo eebbaan saaqanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaa'etti abbaa gadaa ta'uu kan dubbatan Ijjiguu Guutaa sababaa itti irreechi hora amboo jaarraa tokkoof walakkaatiif addaan citee ture jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yeroo durii kabajamee tureyyuu horri kun liibanii kan jedhan iddoon liibanii liibanii kuttaa'ee kuttaa'een kan liibanii ammayyaan kan liibanii walisoon kan liibanii liibantu qabatee jiraayu liiban machaati qabatee otoo jiruu. Bantaa alangaa kan jedhamu hora hobaafatee horii irratti kuma gatee kuma yeroo sadii gatee horan kuma irratti gate korma ittan qala jedhee korma dhufee itti qale bantaa alangaa kan jedhamu. Yeroon sun yeroo Minilikiin dura jaarraa tokkoo fi walakkaa olitti hora kanatti irreeffatamaa tureeyyuu itti qajeelfamaa tureeyyuu itti irreeffatamaa tureeyyuu erga Minilik dhufee sirni Minilikii fi sirni Haala Sillaasee idda qabatee aadaa oromtichaa dhiibanii achi kaasanii waa'een duudhaa oromoo kaafamee amboo xabal jedhamee gara xabalaatti. nu harkaa naanneffamee nu harkaa qabatanii achi nu harkaa naanneffame malee jaarraa tokko walakkaadha oliidha erga naannoodhuma finfinneen gadhiifamuu irratti gadhiifame harri Amboos dargiinis immoo mirga kana nu kabanye dhoksaadhumaan dhiibbaadhumaan humnumaan wal sirna gadaayuu deemsifannee jirra turre malee sirna kabachiifachuu kana nu kabachiisu nu fudhannee akkuma abbaa irreenutti ta'eetu mirga haadaa jiru nu kabanye dargiinis maddeeshii yaadi gidda dhufe keessatti aadaa keenya deeffachuu jalqabnee isaanuu muluma muluttuu yaadigii keessa nu kabajamneeyyuu amma immoo erga yeroo boodanaa irratti immoo nuuf kabajamee.
Irreechi hora amboo jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata jettu gara fuulduraaf?
Gara fuulduraatti deebi'ee kabajamuun isaa tokkoffaan sirna aadaa sirna gadaa keenya wal qabatee Oromoon gara fuulduraattis ta'e isa darbeettis ta'e Oromoon itti wal arguun Oromoon Oromummaa isaa wal beekuu baalidhaaf kaabaaf kibbaan Oromoon walitti dhufee sirriidhaaf waan wal beekuuf aadaa bades deebisuudhaaf aadaa badee dagaagsuudhaaf aadaa badee guddisuuf dhalataa keenya gara fuulduraatti jiru tixinnaa jiru immoo aadaa kana barsiifannee aadaan kun bal'inaan guddinaan sirriitti gara fuulduraatti mallattoo Oromoo ta'ee nuuf tokkummaan keenya nuuf jabaate. Oromoon ittiin cimee biyya alaattis biyya keessaattis nuuf galmaa'ee seeraan beekamtii guddaa nuuf godhatuuf kanaaf barbaannee jirra.
Sirna irreechaa kanarratti namoota argaman keessaa ka dubbisne waan jedhan qabu.
Kun waan guddaadha waggaa dhibba tokko dura waan dhimmi kun kan dhaabate amma sochii Oromoon biyya isaa bulchuudhaaf sosocho'een qeerroon amboo sosocho'een kun bu'aa guddaadha kan argame. Inni guddaan nuti bu'aan keenya inni guddaan tokko kana. Kanaaf Oromoon abbaa biyyaati. Horri kun immoo hora horiin itti dhugee kan waa guddaa itti argamedha.
Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuus waa'ee irreechaa hora Amboo yommuu dubbatan.
In qoranna qorannaarra darbee misoomsina. Bakki amma argitu kun Oromoo Maccaatiif akkan silasii kaase bakka seenaa addaa qabudha. Bakka kana bara kana irreechatti jalqabne malee misoomsine.
Balaan COVID-19 biyyoottan tokko tokko fala lammiilee isaanii itti gargaaranu akka yaadanu dirqisiisee jira. Kanneen keessaa biyyi Afrikaa Toogoon daataa intarneetaatii fi artificial intelligensii kana hubannoo namtolchee fayyadamtee lammiilee ishee gargaaruu irratti akkasiin bobbaatu ishee taasisee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Steve Baragoonaa VOAdhaa fi qindeesse tuujubeen akka ittaanutti dhiyeessiteetti.
Ilikoo Amokoo nama hojii dhagaa ijaarsaa irratti bobba'edha. Bara 2020tti weerarri COVID-19 yeroo mudate magaalaa guddoo Toogoo Loomee keessatti daldalli ni dhaabatee jedha.
Without orders, we cannot work and earn a little money to feed our families. It was a blow for us.
Yoo ajajji jiraate malee hojjennee qarshii xiqqoo argannee maatii keenya sooruu hin dandeenyu nuuf miidhaa guddaadha.
Namoonni akka koomokoo miliyoonaan lakkaa'aman akka tasaa sababa weerara vaayirasii addunyaa irratti faca'een sochiin waan uggurameef jecha gara qarqara hiyyummaa hamaatti dhiibaman. Mootummoonni gargaarsa kennuudhaaf walii walii isaanii eegaa turan garuu rakkoo guddaan tokko ture jedhu yuunivarsiitii kaalifoorniyaa barkileetti hayyuu saayinsii kompiitaraa kataan emily ayikan.
The issue is that in a lot of countries, especially low and middle income countries, they didn't have a lot of data on who to give aid to.
Dhimmi jiru biyyoota hedduu keessumaa biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessaa qaban keessatti eenyuuf gargaarsa akka kennan ragaa hedduu hin qaban turan jedhan. Biyya uummata miliyoona saddeet qabu kan baadiyyaa bal'aa keessaa namoota baay'ee rakkatan akkamitti arguun danda'ama? Suuraan saatalaayitii bakka sanatti ka barbaachiseefis kanaafii jedhan hoogganaan Ayikan Joosh Blumenstock.
if you or I go to Google Maps or some satellite data provider and look at an aerial image of one town or another.
Ani yookaan isin gara kaartaa Google yoo ilaalle yookaan gara nama ragaa saatalaayitii dhiyeessuu tokko yoo deemne suuraa magaalaa yookaan kabiroo qilleensarraan yoo ilaalle dureessa ta'uuf dhiisuu adda baasuu dandeenya. Manneen dureeyyii qorqorroo ofirraa qabu kan hiyyeeyyii garuu citaadha. Gandeen warra dureeyyii daandii qallaa. Dachii guddaa dallaa qaba. Kanaaf fakkii sana keessa odeeffannoo hedduutu jira.
Qorattoonni kun kana adda baasuuf sammuu namtolchee leenjisan. Sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence ka jedhamu kun kaartaa naannolee toogoo yeeyyii ta'an adda baasa. Tarkaanfiin ittaanu namoota naannolee kanneen akkasii keessa rakkatan irratti fuulleffachuu ture. Kanaaf isaan sammuu namtolchee akkaataatti fayyadama bilbila harkaa. qorachuuf illee itti gargaaramanii jedhu ayikan.
Rich people will make just more phone calls than poor people. They also might make more international calls since those are very expensive. They might use more mobile data because they have smartphones, whereas in general, poorer people will just have the.
Dureessonni yeeyyii caalaa bilbila bilbilu sababa hedduu qaalii ta'eef biyyoota alaatti bilbilu bilbila smartphone jedhamu waan qabaniif daataa telefoonaa gargaaramuu danda'u. walumaa gala kanneen hiyyeeyyii ta'an bilbiluma bilbiluuf isaan fayyadu qofaa qabu jedhan aayikaniif waayiloonni isaanii barruu joornaal neechar jedhu irratti ennaa barreessan caasaan jiru ka mootummaan deeggarsa garee tokkotti fuulleffatee yaalii godhu caalaa caasaan jiru namoota gargaarsi isaan barbaachisu adda baasuutti hojii gaarii hojjetee jiraa jedhan sagantaan kun kwaamokoof maatii isaa yeroo rakkoo keessaa kan isaan gargaare ta'uu dubbatan.
The money we receive thanks to the program allow us to buy food, rice, corn, in short, something to eat at home.
Sagantaa sanaaf haa toluuti maallaqni nuti fudhanne nyaata akka bitannu nu dandeessisee jira. Ruuzii boqqolloof salphaadhumatti nyaata mana keessatti nyaachuu dandeenyu.
Baankiin addunyaa hojii gargaarsa sammuu namtolcheen hoogganamu kana hubannoo keessa galcheeraa jedhu ogeettiin dinagdee Taaraa Bishwaanaaf. Saatalaayitiiwwaniif sammuun namtolchee innaa balaa haala qilleensaa walitti bu'insaaf kabiroon mudatan saffisaan irratti fuulleffachuu danda'u jedhan taaraan.
hayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu osuma irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voa afaan oromoo daatkoom jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumas tiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoodaandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin ga'aa jirtu tigisti gammee piroodiwusariin keenya nugusuu taamire gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessitoonni ogeessonni teeknikaa istiyoodiyoo 53ffaa keessa jiranu. kan isin keessummeessaa ture barbaadu maroodha nu wajjin turuu keessanis galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin wal arginutti nagaatti bulaa.